mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga gishamikiye kuri muri isanga muri kumwe na venuste nshimiyimana nongeye kubaha ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro murisanga buri cyumweru dufatanira urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi nyuma y'ibiganiro bitatu twakoze bimaze kuvamo umusaruro ushimishije aho twashoboye guhuza umubyeyi n'umwana we bari bamaze imyaka igera kuri mirongo itatu batandukanye mwatwandikiye muri benshi muraduhamagara mukoresha uburenganzira mufite kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika kugira ngo mushakishe abanyu mwaduhamagaye muri benshi mwese tuzabatumikira nubwo bwose mudashobora kuzira rimwe mwese mu kiganiro iki kiganiro turagiharira mwebwe mushakisha abavandimwe banyu
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
abo duheraho turangisha n'abana icyenda bakomoka ku babyeyi bane bo mu rwanda kandi bava inda imwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane kubera impamvu z'intambara n'imidugararo mu rwanda ababyeyi bamwe batangaga abana babo kugira ngo bazashobore kugira kivurira nahuye n'inkuru z'ababyeyi bane batanze abana icumi umwe atanga abana bane undi batatu undi atanga babiri uwa kane atanga umwe umwe muri abo bana yitabye imana ni ukuvuga ko hasigaye icyenda bari mu bihugu bibiri by'uburayi ubufaransa n'ububirigi bararangishwa n'umuvandimwe wabo aida nyanzira utuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu wa gaseke ndi kurangisha abavandimwe banjye ni batatu ndimwe nabo kuri mama na papa dufite papa umwe na mama umwe ariko hari n'abandi bavandimwe banjye tuzi ndimwe kwa mama wacu bose hamwe rero abavandimwe ndi kurangisha ni icyenda
abavandimwe icyenda urangisha bari hehe bavuye mu rwanda bate bamwe baba mu bufaransa abandi baba mu bubirigi niyo makuru twigeze kumenya ariko kugeza ubu ngubu twayobewe andi makuru kuko nigeze kuyamenya nkiri muri pirimeri mu mashuri abanza kugeza ubu ngubu nabuze amakuru yabo
none se bageze mu bubirigi bate bavuye mu rwanda bate
kubera igihugu nk'u rwanda amateka twari turimo cyangwa uko igihugu cyari kimeze bagiye mu rwego ni umuntu wabajyanye bagenda bamwe bagiye kwiga ariko mu guhaguruka bahagurukiye mu kigo cy'imasaka cy'imfubyi habaga oruferina y'Imasaka bahagurutse bagiye kwiga kandi bahagurukira muri oruferina se ubwo niba uvuze ko bahagurukiye mu kigo cy'imasaka cy'imfubyi ndibaza niba bari imfubyi kuko mu kanya wari uvuze yuko bavuye mu rwanda bagiye kwiga bahavuye ababyeyi babo babohereje ni amasezerano bagiranye n'icyo kigo cy'imasaka byagenze gute ni ukuvuga ngo muri abo bavandimwe banjye harimo umuvandimwe wari ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yombi mu kumuvuza bagiye kumuvuza aho bita igatagara igatagara ubu ngubu ngira ngo ni mu karere ka nyanza biza kuba ngombwa yuko rero umuntu wamuvuzaga abona amapareye bagomba kugira ngo bamusimburize amaguru abashe guhagarara mu gihugu muri iyo myaka ngo byari bihenze cyane abona umuterankunga yemera kujya kumuvuza cyangwa se no kumugurira ayo mapareye y'amaguru hanze yavuye mu gihugu yitwa francine ariko ubu yitwa france doni yitwa france doni france doni yagezeyo kubera yuko yari asize basaza be kandi mama wabo azi neza yuko uburyo arimo kubareramo abarera wenyine asaba ko basaza be baza bakabana bakaniga aho hanze nyuma uko bagenda uko bageze hanze twe ntabwo twajyanye nabo ntabwo twabakurikiye ngo tumenye ngo batandukanye gute abo basaza be bitwaga abandi amazina yabo urayazi abasaza be umwe yitwaga claude undi yitwaga philippe undi akitwa emmanuel ubu ngubu bafite ayahe mazina umwe yitwa philippe salomo claude ntabwo izina ryiwe ntabwo irindi ntabwo ndizi na emmanuel ntabwo izina rye ndizi ibyo birahagije philippe salomo naboneka na barumuna be bazaboneka abo ngabo ni ab'umubyeyi umwe abo ngabo ni ab'umubyeyi witwa itegeka ishaka pirere ariho ari mu rwanda yego ariho ari mu rwanda
abandi bakurikiraho bafite ayahe mazina abandi bakurikira umwe yitwa antoine yari afite umubyeyi wamureraga witwaga rebere everine akagira na mushiki we witwa agate bakagira n'undi witwa eleonore abo ngabo nabo ni ab'umubyeyi umwe witwa nyirakwisanga fatuma ndumva ubafiteho amakuru menshi aho batuye mu bubirigi urahazi uwo nigeze kumenya amakuru ye abo nigeze kumenya kubera ko bageze hanze bibuka ko bansize njye nari umwana muto cyane bari batuye umuhanda hari ahantu nawanditse ariko ubu nonaha ntabwo nahita ndibuka uzahanyoherereza uzahambwira yego uzahaboherereza nta kibazo
ariko hari ibyo nkeneye gusobanukirwa neza eveline karame
ni agata na eleonore
yego ni abantu batatu batandukanye
agathe na eleonore na antoine bava inda imwe ku mubyeyi umwe witwa nyirakwisanga fakoma antoine yitwa ndi antoine yitwa antoine gutyo ariko ava mu rwanda yari afite izina ryitwa mukeshimana yari azi ku izina rya mukeshimana oke naho eleonore we yitwaga nde
eleonore yitwaga agate yitwaga ingabire eleonore yitwaga niragire
hanyuma ubwo hasigaye abandi babiri
hasigaye abandi batatu
abo batatu basigaye ubwo ni nde nande yitwa simbi etienne
simbi etienne we yego niwe uwo mwana mama we yitwa uwimana zuriyati
uwimana juliet
yego zu zu zuriyati yitwa simba etienne umwana hanyuma abandi babiri basigaye umwe yitwa orore undi akitwa nerine nabo barerwaga n'uwo mubyeyi niwe baranazi n'amazina kuko mama wabo na papa wabo bari barapfuyeho bari barapfuye bagiraga mukuru wabo witwaga claudine banamusize basize akiriho ariko ubu yitabye imana birumvikana kuri uriya wari ufite ubumuga wageze i burayi akavuga ati nzane n'abarumuna banjye bashobore kubaho bige kubera ko nta mikoro asigaye inyuma ari mu rugo aba bandi bo ba simbi na aurore na nerine bagiye bate hari ubumuga bari bafite
yego abo bandi rero nabo bagiye kubera ko muri abo bana babiri aribo nerine aribo nerine na orore bo bari imfubyi zitagira ababyeyi bombi papa wabo na mama wabo yari yarapfuye barerwa n'umwe muri abo babyeyi
hanyuma se ni ukuvuga ngo barererwaga kwa nyina wabo ariko udafite ubushobozi ahitamo kubaha ikigo cy'imfubyi cya masaka
hari ukuntu mbere ya jenoside abana bajyaga babandika nk'abana batishoboye kugira ngo babafashe noneho uko twita ubu n'aha ngaha ubu mu gihugu kompasiyo bakabashakira abaterankunga abantu bafite impuhwe
noneho ba baterankunga hakaba uvuga ngo ngewe umwana wanjye ndamurira turi kumwe ariko ajya amenya amakuru y'iwabo twaje kuburana nyuma ya jenoside nibwo twaje kuburana kuko bakigerayo amafoto yabo ni nayo mpamvu twamenye n'ababarera n'amafoto yabo turayafite mpamvu twamenye n'amazina bagezeyo bahise bitwa n'ababyeyi bari babakiriye niba bano bavandimwe bawe bakumva aho bari mu bubirigi n'abandi bantu benshi bumva ijwi ry'amerika batuye mu bubirigi bakumva gira icyo ubwira abo bavandimwe bawe unababwira impamvu uyu munsi wiyemeje kunyura ku ijwi ry'amerika kugira ngo ubagereho murakoze cyane abavandimwe banjye niba munyumva aho muri mu bubirigi no mu bufaransa umuryango urabakumbuye wifuza kumenya amakuru yanyu wifuza kubabona ntago bagiye ku yindi mpamvu ahubwo ikibazo twari twahuye nacyo ababa bari iruhande rwabo nimba bataranamenye n'amakuru byatewe n'uko igihugu cyari kimeze kuva muri mirongo cyenda kugera muri mirongo cyenda na kane twari mu bibazo bitoroshye ayida nyanzira ndagushimiye cyane nibutse ko uri mu karere ka nyarugenge ukaba uri mu murenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu wa gaseke rurangisha abavandimwe bagera ku icumi ndagerageza kubibuka ndahera kuri simbi etienne aurore neline philippe solomo claude ndakwihanganisha we yitabye imana emmanuel denis france antoine eveline agathe na eleonore abumva bazi abo bana baje baturuka muri oruforina ya masaka bari mu bubirigi abandi bari mu bufaransa muzahamagare uh, ijwi ry'amerika kugira ngo mutubwire ko mwababonye tubafuze n'umuryango wabo uri mu rwanda aida nyanzira ndagushimiye cyane gira amahoro kugira amahoro namwe nanjye ndabashimiye kuba mwanakiriye kandi niteguye ko muzampa ubufasha nkabura n'abavandimwe banjye tuzakora ibishoboka murakoze cyane
agasaro kaburaga
hano ku ijwi ry'amerika turacyakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza niba bariya abana bose baravuye mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka hari ibigo byohereje abana benshi mu bihugu by'uburayi na kanada icyo ku nyundo ikiririma ikimasaka ikisake ikibyumba n'icyo ku kabutare ndetse hari n'abanyuze igatagara bamwe muri abo bagendaga batangwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi mu miryango yabo ababyeyi babo bamaze kwitaba imana muri paruwasi ya kiruhura hahoze ari komini ya rusatira hari umubyeyi sitratoni ngenza amaguru watanze abana babiri bashiki be babiri batandukanye umwe muri bo arashakishwa na mubyara we metre charles bugingo uri i kigali mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi gisozi akagari kamunezero ndarangisha umwana w'umukobwa wagiye ari muto witwa rusiya aho marume yaje kumutwara ahantu mu kigo cy'imfubyi usibye ko ntakibukaga neza ariko najya numva bambwira ngo ni iririma uwo nyokorome wamujyanye n'inde yitwaga ngezamaguru sitaratoni yari atuye mu kahe gace k'u rwanda yari atuye mu hahoze ari muri perefegitura ya butare muri komine rusatira icyatumye amujyana akamuvana rusatira akamujyana iririma ni izihe mpamvu yamujyanye aho ngaho impamvu yamujyanye ni uko mama mama w'uwo mwana yari yitabye imana yari amaze kwitaba imana noneho mama aramufata aramurera ariko ko ntabwo ari kurera abana babiri noneho abyara undi mwana niyo mpamvu yahise uwo mwana bamutwarira irimo kubera iki atashoboraga kurera abana babiri ntabwo bisanzwe mu kinyarwanda bari impinja bari kuba bameze nk'impanga ntabwo byari gupfa koroha ariko impanga iyo zivutse zirabirwa nazo zirarerwa ariko ntabwo bose ntabimenya neza urumva njye nari nkiri mutoya ntabwo namenya impamvu hagati ya ya marume wanjye na na mama sinamenya uburyo babiganiriyemo cyane cyane ko yaba ari marume ni umwana we yaba ari na mama ni umwana we ntabwo rero namenya uburyo babiganiriye nk'umuryango ni ukuvuga ko icyemezo cyo kumutanga kugira ngo arererwe mu wundi muryango cyafatiwe hamwe babiganiriyeho nta bandi bana bavaga inda imwe na rusiya cyangwa se yari ikinege abandi bana rusiya yavaga inda imwe nabo hari umwana umwe uwo bava inda imwe abarizwaho magingo aya uwo nguwo yigeze kujya i burundi ariko ubu nta makuru mfite
nta se yagiraga ise yarapfuye ni ukuvuga ngo rusiya yavutse ari we wenyine kwa mama we mbese nta rindi zina rusiya yagiraga hashize imyaka myinshi yagiye arakara ntabwo irindi naryibuka ko hashize imyaka myinshi numva jenoside yabaye iri umwana iyo mama wenda aza kuba hari niwe wakabaye abizi cyangwa wongeza amaguru nta irindi zina ntabwo ndizi ariko se uretse kumbwira yuko ba mama wanyu bava indi imwe uretse kumbwira ko uwo musaza sitaratoni ngenza amaguru wakomokaga irusatira ya butare ko ari we wamutanze ni ikihe kimenyetso kindi afite ku mubiri wambwira cyatuma nshobora kumumenya ndamutse mubonye
yari afite mu maso harehare n'imisaya yenda kujya imbere n'umutwe wenda kuza imbere nicyo ngicyo nibuka uramutse umubonye wamumenya
nshobora kumumenya birashoboka ko nshobora kumumenya
ariko se nkwibarize ni iki cyatumye wumva ugomba gushakisha mu byara wawe nyuma y'iyi myaka yose mutandukanye nyuma y'imyaka yose naragerageje icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nari nkiri muto ibitekerezo byari bitaraguka ikindi cya kane nari nkiri umunyeshuri nyuma rero aho ndangirije segonde nibwo nagerageje gushakisha mbura amakuru ko nagerageje kujya hirya no hino mu bigo by'abihaye imana gushakisha birananira naragerageje n'ubu nari nkigerageza ntabwo navuga ko nigeze ntuza gushakisha
hanyuma se mu muryango wawe nta bandi bana bavuyemo ngo bajye kurererwa mu bigo by'imfubyi ni umwe wenyine ni mushiki wanjye nawe sinzi nimba yarabaga mu kigo cy'imfubyi kuko ntabwo nzi nimba yarabaga mu kigo cy'imfubyi cyangwa se ari muri famiye gusa nuko twaje kubonana nza kwisanga ambwira ko nawe yari yarageze mu bubirigi none se we mwatandukanye ryari yavuye iwanyu bigenze gute we ni ukuvuga ko ubu umaze kwitaba imana marume yaje kumutwara uriya ngeze amaguru sitaratoni yaje kumutwara rero ntabwo sinaje kumenya aho yamutwaye nyuma rero nibwo naje kubona umwana aje gushakisha umuryango turabonana nza gusanga aba mu bubirigi
ubwo uwo ni uwa kabiri uwo musaza sitaratoni ngenza amaguru yari atanze none mbwira uwo musaza sitaratoni ngenza amaguru yari afite ubuhe bucuti yabanaga gute n'abo bantu bashakiraga abana ababarera wowe ni ukuvuga ngo ngeze amaguru we yari umuntu usobanutse ni umuntu wari warize yari yarize mu iseminari yari yarize kera ari umuntu usobanutse nicyo nicyo nkeka ibindi ntabwo nigeze nganira nawe cyane cyane ko ikigero nari ndimo n'icyo we yari arimo byari kugora ku buryo twagirana ibiganiro wongeye kumubaza ibintu byinshi cyane cyane ko ntari nzi ko hazavuka n'ibibazo nyuma ariko unyemerere nkubaze akantu gato mama wawe amaze kwitaba imana ko ari we wari usigaye mushiki wawe ngenza amaguru amaze kumuha bamurera wowe wabaye uwande warerewe he
ngewe nagumanye na papa none se ni ukubera iki mushiki wawe we atagumanye na se
aho ngaho ntabwo ikibazo njye nshobora kukimenya ntabwo nakimenya aho ngaho umuryango warateranye iyo umuntu amaze kwitaba imana haba inama y'umuryango inama y'umuryango rero ntabwo icyo gihe nta n'impapuro zihari ngo umenye ko inama y'umuryango yabyanzuyeho aho nta gisubizo gihagije naba mfite
ariko ubu warakuze ndetse ufite n'imyumvire yifututse wize amategeko ubu ngubu wunganira abantu mu mategeko mu manza icyo nshaka kumva ni gusobanukirwa ukuntu abakobwa iwanyu batangwaga kugira ngo bajye kurerwa ahandi abahungu mukaguma mu rugo ibyo ngibyo ni inama y'umuryango wateranye ubu nanjye ntabwo nabona umuntu icyo kibazo nkibaza yo batarato n'abahari nakamubajije iyo papa bahari nawe nakamubajije kugeza ubu nta bose bitabye imana ntabwo nakababajije icyo kibazo nanjye ko nabuze uwo nakibaza nanjye icyo kibazo metre charles bugingo ukomoka mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi akagari ka musezero ukaba urangisha mu byara wawe rusiya nta rindi zina na n'ubu uzi uretse gusa kumenya ko ari rusiya akaba ari mu bubirigi nitumubona tuzakubwira ndagushimiye cyane murakoze namwe
agasaro kaburaga
mwabyumvise metre charles bugingo afite mushiki we warerewe mu bubirigi ijwi ry'amerika yavuganye nawe atuye muri flandre igice kivuga ururimi rw'igifarama uwo rusiya ashakisha nawe ijwi ry'amerika yavuganye nawe atuye mu gice kivuga igifaransa waloni abo bavandimwe bombi baba mu bubirigi igihe twavuganaga nabo twasanze batari baziranye igihe nikigera bazamenyana iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbya agatima gahora kamushaka uba uri umuvandimwe nka mukakamanzi denise batandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi y'ahitwa rusine hafi ya nyacyonga ya kigali mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba akagari ka ngondore umudugudu wa bukamba dore uwarangisha ndarangisha musaza wanjye witwa iyakaremye bamutwaye icyenda kabiri twarahungiye ahantu i rusine mu ntambara i rusine ni mu kahe gace k'u rwanda muri kigali aho ngaho ni hehe ya nyacyonga hafi ya nyacyonga aho ngaho twari mu nkambi muri busine abamutwaye ni bande abamutwaye ni abazungu icyo gihe baje baramujyana yabanaga na nyogokuru ubyara mama ariko noneho bamutwara njye ntabwo nari impari noneho mu bihumbi bibiri bazanye ifoto ye mu rwanda abakuruwa ruje bayizanye bayishyikiriza uwitwa marume musaza wa mama ubwo ngewe nari imaze gushaka ndi umudamu ifoto bayiha marume noneho ifoto bamaze kuyiha marume ifoto barayinzaniye mu rugo marume niwe wari warandeze nta kibazo twari dufitanye ifoto barayitwara noneho ifoto bamaze kuyitwara nyuma yaho nza kuvuga ntari ko uwashakisha musaza wanjye uba hanze noneho naragiye ngiye kwa marume ifoto nyibatse marume ifoto arayinyima marume amaze kuyinyima njye nagerageje kunyura muri kuruwa ruje maze kunyura muri kuruwa ruje ikorera ibyumba narahageze basaba agafoto k'uwo mwana kuko bamujyana kubera ko ngewe ntari impari ngo menye n'abazungu bamutwaye abo ari bo noneho ngerageje kureba marume ngo ampe agafoto marume agafoto arakanyima uwo nyokorome atuye hehe uwo marume turaturanye atuye mu karere ka gicumbi none se amakuru wamenye ku buzima bwa musaza wawe n'icyatumye bamujyana ni ikihe ko mwari kumwe mu nkambi musaza wanjye uburyo bamutwaye yari yaravutse ari akarema afite uburema bwihariye ku maboko yombi yari afite intoki ebyiri zonyine niko imana yari yaramuremye noneho abazungu baje kumusura mu kigo cy'imfubyi i kigali bitewe n'uburema bwe baramwishimira baza kumusaba nyogokuru nyogokuru aramutanga ariko icyo gihe ngo nyogokuru yari yaranyirukanye tutabana noneho umukuru ruje nabashije gutura ikibazo cyanjye ngo nkurikiranire ayo makuru namuhaye umwirondoro ufatika wose arawutwara amaze kuwutwara namurangiye no kwa marume amaze gutwara umwirondoro uwo mukuru ruje nyuma naramuhamagaye ampisha amakuru uvuze ko yari afite uburema ku maboko yombi yari afite intoki ebyiri iburyo n'ibumoso ni kuri buri kuboko hose yari afite intoki ebyiri yari afite igikumwe n'urundi rutoki rukurikira gusa no ku kandi kaboko niko yari ameze ubwo zari intoki enye ku maboko yombi igihe bamuvanaga kwa nyirakuru irusine ya nyacyonga muri mirongo icyenda na kabiri yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka icyenda twahunze yiga mu wa mbere icyenda rimwe
mu mwaka wa bibiri abo bantu bagarutse mu rwanda bafite ifoto ye bababwiraga ko aba mu kihe gihugu babwiye imiryango yo kwa marume kuko nagerageje kuganira n'umugore wa marume wafashe iyo foto ambwira ko bari abakuruwa ruje bazanye iyo foto ye bamubwira yuko ari mu gihugu cya canada noneho baramubwira ngo ni umunyeshuri yiga mu mashuri makuru ngo ariko bazamuzana mu ndege ngo nibagera i kigali bamuzane mu modoka ngo abasuhuze ngo ariko ntabwo azarara kubera ko ari umunyeshuri ibyo byarabaye yigeze aza mu rwanda ntabwo yigeze aza keretse ku gafoto basize hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya yakaremye bamwitaga iyakaremye gusa iyakaremye ushobora kuba ari mu gihugu cya canada niba wumva ijwi ry'amerika n'abandi bose bumva ijwi ry'amerika aho muri canada mu mijyi yose itandukanye waba azi iyakaremye yadufasha kumugeraho arashakishwa na mushiki we mukamanzi denise utuye mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba mu mudugudu wa bukamba mu cyahoze ari perefegitura ya byumba bakaba baratandukanye igihe bari mu nkambi ya nyacyonga denise mukamanzi niba musaza wawe akumva musuhuze umubwire kandi n'icyo umushakira iyakaremye niba unyumva ndagusuhuza iyakaremye ndagukunda ndi mushiki wawe niba unyumva ku ijwi rya amerika ndi mushiki wawe witwaga ntawiha witwa mukakamanzi donise twaburaniye ahantu bita rusine ndakumenyesha yuko nkihari ndi mushiki wawe niba unyumva iyakaremye ndacyahari ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu rwanda tukavugana ndacyahari narashatse narungutse mfite umuryango w'abana barindwi uje mu rwanda rwose nkakubona nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira ndacyari mushiki wawe ndahari
denise urakoze gusuhuza musaza wawe niba kumva ubwo azifashisha ijwi ry'amerika kugira ngo akugereho urakoze nkwifurije amahoro menshi namwe murakoze cyane abumva ijwi ry'amerika bari muri canada ni benshi mu mijyi itandukanye quebec montreal vancouver jikutimi setil na laval aho muri hose uwaba azi iyakaremye waba yaramubonye amugezeho intashyo y'umuvandimwe we rukumbi usigaye uwo ni mukakamanzi denise na se wabo aracyariho yitwa martine bendantunguka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro agasaro ka buraga gishamikiye kuri murisanga mwumvisemo ishyirahamwe lezeritine ryafashaga abana bavukanye ubumuga cyane cyane ku gihimba cyo hejuru kubera ko abamugaye amaguru kenshi bafashwaga na gatagara homme de la vierge de pauvre ariko iyo bitashobokaga boherezwaga mu bihugu by'i burayi n'ahandi bwota amasimbi kugira ngo bafashwe bagire ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bana adera murekatete n'umwe muri bo arashakishwa na musaza we wo kwa nyina wabo teogene mukunzi ubarizwa mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima mu mujyi wa kigali ndarangisha umwana w'umukobwa witwa murekatete adera murekatete adera mupfaniki mwatandukanye ryari murekatete adera ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu tukaba twaratandukanye mbere ya jenoside ni kera sinibuka umwaka twari tukiri batoya akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi nkaba nifuza ko aramutse abaye abonetse yatuvugisha cyane ko na mama we akiriho ashaka kumenya ko umwana we yaba ari amahoro kandi ariho abazungu bamujyanye bamuvanye he bamukuye i gatagara aho twari dutuye hari ikigo cy'abamugaye cya gatagara icyo kigo cy'abamugaye ba gatagara n'icyo mwamujyanyemo yahageze ate n'indi wamugejejeyo
icyo kigo cya gatagara twari tuhacuriye akaba ariho hari iwabo wa mama n'uwo mama wacu avutse cyane ko hari icyo kigo cy'abamugaye kugira ngo afashirizweyo aza kugira amahirwe yo kubonana n'abo bazungu baramujyana nyine kugira ngo babashe kumufasha ugenekereje ubwo ni nka ryari
ngenekereje ishobora kuba ari muri za nka mirongo cyenda mirongo cyenda na rimwe
kuva icyo gihe hari ubundi mwigeze mugerageza kumushakisha kuva icyo gihe nta kindi gihe twigeze tugerageza kumushakisha keretse umubyeyi w'umubyara ariko ntabwo yigeze amenya neza ngo yabaza nde nanjye kugira ngo menye uburyo aho nahera mbaza hari umuvandimwe inshuti yanjye wampamagaye ambwira ko yumvise vuba d'amerike hari abantu bifuza kumenya ababyeyi babo niba baba bakiriho kandi bahari ni muri urwo rwego nanjye naciyemo nshakisha niba murekatete adera akumva ni iki wumva ushaka kumubwira ni ubuhe butumwa wumva umufitiye
kubanza kumumenyesha ko mama we agihari kandi ashaka kumumenya ko n'umwana we ari muzima kandi ariho yifuza no kumuvugisha ubundi butumwa namuha hari basaza be yaba agewe yaba n'undi umwe bita aregisi aracyariho tukaba twifuza kumenya ko yaba ariho tukanamuvugisha tunamenye aho ahereye byarushaho kubyimufasha urakoze teogene mukunzi nibutse ko utuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima mu mujyi wa kigali ukaba ushakisha murekatete adede ni mushiki wawe wo kwa data wanyu akaba yarajyanywe mu birigi avanywe i gatagara gira amahoro murakoze cyane namwe mugira amahoro y'imana maze kubona ubutumwa bwa teogene mukunzi numvise nkeneye ibindi bisobanuro kugira ngo menye neza uhawe umwana nasabye kuvugana na nyina umubyara ni abagize imakurata utuye mu karere ka ruhango mu kagari ka kavumu naramubonye mbanza kumubaza niba koko umwana ushakishwa adera murekatete ari uwe murekatete ni umukobwa wawe
murekatete agenda wamuhaye nde namuhaye umuzungu witwa seresi witwa serisi
jorije jorije wamumuhaye gute bigenze gute yari afite ubumuga yajyaga aza mu kigo cy'igatagara yari aziranye na musaza wanjye cyane ubwo uwo mwana yari amugaye aza kunyumvisha uburyo yamujyana akaziga mu bubirigi aza kumbwira uburyo yafasha akazamushakira udupareye noneho rero tubyumvikanaho arambwira ati nta kibazo uzajya ugira nzajya nkugezaho amafoto y'umwana namara kumenya ko muvugana nzajya muguha muvugane ubwo rero aramujyana aramujyana ndamuherekeza amugeza i kigali ubwo baburira indege baragenda nyuma yabwo yaje ku hashize umwaka yaje kunyohereza amafoto ye y'umwana yaramugejejeyo baramuhaye udupareye umwana agenda umwana agenda afite agakoni mu ntoki gatoya ahagaze rwose agenda kuko yari acitse amaguru niko yavutse ariko ubwo rero ntabwo ibaye rero ubwo udufoto naratubuze turiruka inyuma y'intambara nibwo umuzungu ngo yaje kugaruka asanga ntiturava muri za burende ahita asubira i buraya ubwo naje kugumya ndakurikirana bambwira ko uwo muzungu yapfuye hari umudamu wakoraga mu kigo cya gatagara naje kubona inomero ze yaje guhunga nawe arahunga i buraya bari baziranye uwo mudamu yitwaga nde
uwo mudamu yitwaga emabure
emabure
emabure nza kumuhamagara arareka tete yiganye n'abana ba seresi ati hanyuma seresi ya hatiri aza kubona abandi bakaresiponda ati ubwo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo ni ukubanza kwitonda ati nibo bamusigaranye seresi amaze gupfa agumya ambwira nyine nkajya mpora muhamagara wandebeye ko uzamubona ukambwira ubwo mbonye narambiwe naje kujya i kigali njya kuri ambasade ngeze kuri ambasade kuko ariho twakiye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire nomero z'uwo muzungu impapuro zabo zazihereho nkomeza kubaririza bambwira ko ibintu byanyanyagiritse mbese umuntu nahasanze aranyakira yambwira ati nashakishije ntabwo ndimo kubibona ibintu byaranyanyagiritse none uzakomeze uze hari ahandi yanyohereje hari ahandi yanyohereje ndumvura agapapuro naba ngafite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri ubwo rero iyo minisiteri ubwo niho nayo ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri mwungiriye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye tuzagufasha uko dushoboye uwo mariye mabure uvuga namutumiye hano mu biganiro kandi araza agatanga amakuru uko ayafite ku bana bamunyuzeho ndumva azagufasha kubera ko niba yarakubwiye ko azi aho umwana ari kandi n'ubu ngubu arakumva ku ijwi rya amerika ndumva nta kabuza azagufasha mwamfasha rwose mwangirira neza mukamfasha kuko ntabwo ayoberanye ntabwo ayoberanye cyane kuko ntagira amaguru yombi ni nako yavutse amakuru utanze yerekana yuko yakuriye kwa george serisi harazwi ubwo tuzababaza yitabye imana koko ariko umugore we ariho niba yaramureze azamumenya kandi rero nk'uko nabikubwiraga wizere kubera ko na mariye mabure umurerwa wakoraga i gatagara mwavuganye nawe ariho ari mu bubirigi ndumva abo bose bazagufasha muba mungiriye neza rwose mwakomeje mpamagara mpamagara mwamungiriye neza urakoze cyane kuba wizeye ijwi rya amerika ugira amahoro
tuzongere tuvugane murakoze cyane
agasaro kaburaga
twabiganiriyeho abana batandukana n'ababyeyi babo cyangwa se n'imiryango yabo muri rusange ahanini batatanwa n'intambara cyangwa se ibiza bihitana bamwe abandi bagakwira imishwaro inkuru ikurikiye yabayeho mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine aho abana babiri basigaye ari imfubyi bangara mu nkambi ibyumba wari mukuru yari afite imyaka y'imyaka itandatu yari kumwe na karumuna ke k'imyaka ibiri kubera inzara n'ubwoba kararira kabura gihoza mukuru wako abonye imodoka ya CICR umuryango mpuzamahanga utabara imbabare itambutse abasaba kugatwara niko byagenze kuva icyo gihe kugeza ubu ntawe uzi aho aherereye ikizwi nuko ari mu gihugu kimwe cy'uburayi mubyara we joy ibereho utuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa kadobogo yavutse nyuma ya jenoside yamenye inkuru yiyemeza kumushakisha ndarisha tuyisenge nyandwi twamuvuze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yatanzwe na mukuru we na bose ni babyara banjye mukuru we yitwa rutagengwa emmanuel yamutanze muri seseri yamutanze kubera izihe mpamvu bari bonyine kandi bari abana byabuze abamukuriye cyangwa se abamumufasha yari arihararira cyane nyine abona ari wenyine abona nta kundi kuntu yabigenza aramutanga amuha abagiraneza yamutanze kugira bamumufashe azi amazina yabo yaratubwiye ngo bitwa seseri ngo ni mu mushinga ngo yitwaga seseri ni seyiseyeri ego ngo nibwo bafataga abana ni ukuvuga umuryango mpuzamahanga utabara imbabare icyo gihe amutanga bari hehe mu yihe komini ya kera ni ibyumba ntabwo none nahita amenya ngo hari muri komine yitwaga gute ariko ni ibyumba ariko hahoze inkambi ya byumba rutagengwa emmanuel we aba hehe aba muri kigali kubera iki atari we wahamagaye ijwi ry'amerika ngo arangishe uwo murumuna we akaba ari wowe mubyara we uhamagara kandi bigaragara ko icyo gihe wari utaranavuka ni ukuvuga ngo nawe nkurikije ukuntu ameze byaramuhaga bimaze iminsi bisa nk'ibimuhangayikishije gusa twari gusa nk'ababigiyeho inama turicara tukorana ikiganiro gusa ntabwo nanone twicaye imbona nkuboneye ni kuri telefone bitewe n'impamvu z'akazi ke musaba uburenganzira niba nkavuga inti ese narangisha mubyara wanjye nkareba tukareba niba twafatirana wenda abaye akihari cyangwa abadahari niba umuntu yazamubona cyangwa abadahari nabwo umuntu akabimenya ko ntawe uhari nawe ibye byaje kurangira arambwira ati nta kibazo wamfashije nanjye nasaga nkaho mbirimo ni ukuvuga ngo twabiganiyeho turi batatu njye nawe na mama joy ibereho uwo muvandimwe wawe tuyisenge nyandwi tuzagufasha kumushaka urakoze cyane kwizera ijwi ry'amerika murakoze cyane nagerageje kuvugana na rutagengwa wa mutanze rutagengwa akorera cyane mu karere k'uburasirazuba ariko ntibirashoboka ko tubasha kuvugana ikindi kintu cyakunze gutandukanya abana n'ababyeyi babo ni imyumvire n'imigenzereze idahwitse aho abazungu babyaranaga n'abanyarwandakazi abana bakabohereza kujya kurererwa i burayi bakabambura ba nyina ibyo byarabaye mu gihe cya gikoroniza ariko na nyuma byarakomeje biraba hagira uwibeta akabyara aho atagomba umwana bakamunyuza muri olusorine akitwa imfubyi akurira indege agahabwa umuryango agakura azi ko atagira nyina cyangwa se akabwirwa ko yamutaye ibi ndabibabwira kuko birasa n'iby'umwana wavuye iwabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itandatu afite imyaka ibiri ararangishwa na nyirasenge uwera solange utuye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima akagari ka tetero umudugudu w'inkingi ndarangisha umwana wagiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu bitaga mano furedi ari mama we umutanze witwaga muhimakazi franswazi mama we aracyariho ni umumama ukuze uwo mwana yagiye agiye mu gihugu cy'ububirigi ari mama we umutanze amuhaye umumama wakoraga igisenyi muri orosorine yabaga ku nyundo yari umumansera uwo mumansera yitwaga rita niwe wari muri iyo rosorina uwo mwana agenda agiye gushyikirizwa umuryango wa variyemo mu bubirigi yari umwana w'umuhungu yagiye ari gato birabyumva ko mama we nta bushobozi yari afite bwo kumurira abo bari bagiye kumurira bari niba nabita abaterankunga sinzi gusa mama we yaramusinyiye agenda abifashwamo na musaza we witwaga bizimana emanuel barabisinyira umwana aragenda uwaje uwamujyanye ku kibuga cy'indege yari umumama witwaga joberi niwe wamujyanye ku kibuga cy'indege ariko abo bana ntabwo yagiye wenyine hari n'abandi bana bajyanye bagiye bashyikirizwa mu yindi miryango ageze mu bubirigi bohereje mama we amafoto uwo muryango wa variyemo niho umwana bamwakiriye niho yagombaga kuba yoherejwe amafoto mama we y'uko umwana yagezeyo neza nta kibazo jenoside imaze kuba ntabwo yongeye kumenya amateka y'umwana we kugeza na n'uzi saha ntabwo azi ngo umwana ariho cyangwa ariho byahise bihagarara hari inyandiko ndashaka kuvuga hari nk'utubaruwa uretse utwo dufoto hari utubaruwa bigeze bandikiranye nawe umwana ku buryo wasoma ukavuga uti dore uyu muryango wavariyemo aho utuye bohereje amafoto ayo mafoto hariho umwana ahetse marete hariho n'izina bamuhinduriye ubwo rero iyo foto hari umumama waje avuga ngo agiye kumumushakira mama we arayimuha izina bamuhinduriye ni irihe bamwisende mama we byaramunaniye kubivuga arakuze arashaje gusa ngo yaragenekerezaga ngo akumva ngo ari ngo nka katirini ntabwo ni ukugenekereza ntabwo ngo arizi neza ashobora kurisoma hari aho ryanditse iryo zina
ntaho ntaho urumva yamuhaye ifoto na aderese gusa ngo aho azi ngo bamwakiriye ngo bavuga ngo bavuga ururimi rw'uruforomo
bavuga igifarama nimba ari mu birigi
igifarama we yambwiye gutyo nyine ngo ni uruforoma urumva arakuze mbifata gutyo
ndimo ndagerageza kureba ishusho ye kugira ngo ndebe uko asa ndishyira mu mwanya w'abumva ijwi ry'amerika bazadufasha kumumenya aho bazamubona tubwire icyatuma tumumenya yari igikara yari inzobe yarateye ate ndavuga akiri umwana
akiri umwana yari afite uruhu rw'abazungu kuko papa we yari umuzungu mama we ari umwirabura bivuge ngo yari umumepisi yari afite imisatsi y'abazungu uruhu narwo rwari urw'abazungu yari umwana ufite nk'imyaka itatu nuko yasaga
niba manfred akumva ntabwo mpamya ko avuga ikinyarwanda ariko buryo ururimi nta mupaka rugira cyane cyane iyo ari ururimi ruvuga urukundo niba akumva mubwire icyo wifuza kumubwira kikuri ku mutima cyatumye uhaguruka ugashaka kumushakisha manweri rwose manufredi niba unyumva aho uri hose impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda turagukeneye uze kuba umuryango wuzuye turagukunda kandi cyane aho uri hose uze uturebe rwose manufredi rwose ikintu gituma tugushakisha cyane mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane hari udufoto afite duhari yasize rwasigaye aratureba akarira afite intimba nyinshi cyane ko yakuye aragukumbuye aragukeneye gusa arakuze arakuze rwose ntabwo agomba gufata kubonye aho uri hose mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane solange uwera nibutse yuko utuye mu murenge wa muhima mu karere ka nyarugenge mu kagari ka tetero mu mudugudu w'inkingi i kigali ukaba ushakisha nyokorome witwa manufredi ushobora kuba ari mu birigi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro arambye yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
kugira ngo dusobanukirwe uko abana batandukanye n'iwabo mu bihe by'intambara bashakishwa bagahabwa kivurira nitabaje perpetu muramutse n'umunyarwandakazi wize ibyo myumvire y'abantu n'abana akaba yarakoze muri porogaramu yo gushakisha abana no guhuza imiryango porogaramu y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef atuye mu mujyi wa laval muri canada aratangira atubwira uko iyo porogaramu ya unicef yakoraga iyo porogaramu yo gushakisha ababyeyi b'abana cyane cyane mbese nyine no kubahuza uko yakorwaga rero ni uko mbese mu guhunga abana batandukana n'ababyeyi babo kubera impamvu nyinshi ni ukuvuga ngo kubera ikivunge kiba kiri aho byonyine birahagije kugira ngo abana batandukane n'ababyeyi babo kubera ko ikindi bashobora guca inzira nyinshi inzira zitandukanye noneho bamara gutandukana nyine icyo gihe niba umwe aciye inzira imwe kubera nyine icyo kiguye cy'abantu bakaba baratandukanye birarangiye hakaba rero n'ababyeyi babaga hari n'umubyeyi noneho ushobora kwitaba imana akaba yari afite umwana uwo mwana akamusiga uwo mwana nawe akongera agakurikira ikivunge akagenda atyo noneho hakaza kuboneka abana benshi benshi benshi cyane haba mu nkambi habaga hari abana bageze ku bihumbi bavuga ko bashobora kuba ari nk'ibihumbi mirongo itanu baburiwe ababyeyi noneho rero icyo unicef yakoraga ni ukuvuga ngo ni ukubabumbira hamwe mu bigo byitwaga ibigo by'abana baburiwe ababyeyi none se hakorwaga iki kugira ngo abo bana batazimira bamenyekane ikintu rero cyari ngombwa cyane ni uko abo bana bagombaga guhita babafata amafoto muri ako kanya ababafataga amafoto rero ni ishami rya kuwa ruje kuwa ruje ni ishinzwe gufata amafoto y'abana mu nkambi zose uko uko aho ziba kugira ngo bafate ishusho ry'umwana bazashobore kumenya yo gushobora kandi yo kuzimira ubwo rero ni uko byagendaga twaheraga kuri ayo mafoto ariko n'abana nyine tubazi tuzi aho bari ayo mashusho akaba amanitswe hamwe uwabuze umwana wese akaba yahanyura akavuga ati uriya mwana ndabona ari uwanjye ntamwe muri iyo porogaramu abo bana mwarabashakaga mukababona mukabahuza kuko n'ababyeyi muri icyo gihe twarabashakaga koko tukabahuza n'ababyeyi kuko nyine wumva byari bikiri bishyashya ni muri za mirongo icyenda na kane nyine na gatanu n'igice cya mirongo icyenda na gatandatu igihe niho nahakoze inkambi zitaraterwa ubwo rero habonekaga ababyeyi rwose nyabo nyabo nyabo rwose icyo gihe cyabaga kuri twebwe ari umunsi mukuru ni ikintu giteye mbese amarangamutima menshi cyane nuko twashoboraga kubona ababyeyi nyabo twagiye tubona ka zibahuza ariko twashoboraga no kutabona noneho umubyeyi nyawe ariko tukabona umubyeyi wo mu muryango cyangwa umuntu wo mu muryango noneho aho kugira ngo umwana agume aho ngaho mu kigo kimeze nk'icy'imfubyi akajya nyine kuri uwo swate agasanga nyine uwo mubyeyi we yabaga yamubonye cyangwa se nyine agasanga uwo nka nyirasenge cyangwa undi aha twarababonye rwose muri abo ibihumbi mirongo itanu twabonaga ko ibihumbi nka makumyabiri na bitanu byageze aho bikabona ababyeyi ariko hari abandi benshi udashobora kuzigera ubonera n'ababyeyi nyine niho bitewe n'agahinda ndetse umwana w'imyaka ibiri ntushobora iyo amaze umwaka ntashobora kuzamenya uwo mwana ari uwande uwo mwana ntashobora kukubwira izina rye uwo mwana ntazi se na nyina ntazi aho aturuka hari abadashobora kuzabona ababyeyi niyo mpamvu nakwitabaje kubera yuko muri icyo gihe cy'intambara n'ubwicanyi bwariho mu rwanda hari ababyeyi bamwe bapfuye abana bagasigara utwana tugahungana n'utundi ku buryo hari abana bamwe bapfushije ababyeyi mu rwanda ariko bari hanze baburiwe irengero abo bana bo bazahura n'ababyeyi bate nk'amwe mwakoze muri ibyo bigo bibashakisha bibabungabunga abo bana bo bamenya gute ababyeyi babo basubira gute mu rwanda bizagenda gute aho ngaho icyo nagusubiza ni uko croix rouge nicyo kigo gishobora guhuza abantu kuko abantu bose bitabiriye bakajya muri kuwa ruje uwabuze umwana akajya nawe muri kuwa ruje kubivuga icyo gihe bakara ukuntu bamubaza nk'uko nyine natwe twabikoraga bamubaza yamuburiye he yamubuze ikihe gihe yanganaga iki abo bari baturanye ni bande kiliziya yajyagaho ni ikihe kugira ngo bashakishe ikintu cyose cyashobora kumuhuza n'uwo mwana uwo mwana nawe umwana wese wese ubu ngubu urumva ubu barakuze bose batwumvise kuri iyi radiyo bajya nyine nabo kuri kuruwa ruje aho bari hose bakajya kuri kuruwa ruje bakavuga bati turashaka ababyeyi bacu cyangwa turashaka abo twaba tuzinda imwe dore abo twibuka cyangwa icyo twibuka ntabwo ari ukuvuga ngo nawe wibuka gusa ababyeyi bawe ushobora no kuba warabibagiwe ariko ukaba wibuka ko wigaga ku ishuri ryitwa gutya wiganaga n'umwana witwa gutya wakoraga iki uvuye ku ishuri mbese icyo ushobora kumenya cyose cyerekeye ku buzima bwawe ukakivuga icyo gihe uba ufite amahirwe ko undi nawe uwo mubyeyi wawe nawe nagushakisha cyangwa umufite icyo mupfana nagushakisha mushobora kuzahuza ibyo bibaranga ukabihuza ugasanga ko abo bantu koko ari bo ariko nk'uko wabivugaga aramutse yarahunze ari umwana mutoya ufite nk'imyaka ibiri ubwenge buba butaraba icyangwe aba ataratobora ngo avuge ku buryo bishobora koko kugorana kugira ngo ashobore kuvuga uwo ari we kubera ko ntabwo aba abizi
ni ikibazo gikomeye abo nakoranaga nabo nanjye ubwanjye nyine ni ibintu byadutse agahinda rwose ubuzima bwacu bwose kuko twabonye abana bari bafite hari amashusho yewe ndi mu nkambi hari n'inija zabaga zimaze kuvuka nyina akitaba imana cyangwa akabura bagatandukana mu kivunge rwose ibyo ni ibintu by'abagabo noneho uwo mwana akajya mu kantu ka wosorina bakamwambika hari n'abari bacyambaye utuburasire utu dukomo twanditseho izina ry'umwana numva rero uwo nguwo ntabwo ateze nyine birababaje cyane niyo mpamvu ibintu by'intambara ni ibintu abantu bagomba gutekereza ko bisiga bisiga ububabare bukomeye cyane ntabwo ari abapfa gusa ariko hari n'ubundi bubabare bushingiye ku ngaruka z'intambara no kugira ihungabana ubuzima bwose abo ni benshi umwana w'imyaka ibiri iyo amaze umwaka umwe akaba afite itatu nawe urabona umwaka umwe umwaka ibiri umwana muto ariko iyo amaze imyaka itatu imyaka ine umwana wirukanka ukina umupira ubwo rero uwo mwana w'imyaka ine ntaho aba agihuriye n'umwana w'imyaka ibiri kandi ntaho azi wari benshi hari abo bagiye bahimba amazina bagiye babita andi mazina none se urumva niba bamwisize irindi zina rero kugira ngo noneho azamenye irye biraruhije ariko njyewe nabonye abana ku buryo biba biteye rwose n'agahinda kuko nk'umwana w'imyaka itanu akavuga ati ariko ntabwo ari uku nitwaga njyewe nabonye abana bambwiye bati ntabwo ari uku twitwaga ndetse witwaga ati ntabwo ndizi izina ryanjye nararyibagiwe ukumva nyine birababaje nararyibagiwe atari ko si uku nitwaga banki irindi zina peripeti muramutse ndagushimiye cyane kandi tuzakomeza tukwitabaze udufashe gushaka agasaro kaburaga nanjye nzashimisha kandi wakoze urakoze kandi no gukora icyo kiganiro no kugerageza gufasha abantu kubona abo bavukana cyangwa mu muryango urakoze
aha niho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mu kiganiro gitaha tuzabagezaho amakuru tuzaba dufite kuri lucy ingabire bari barahimbye madamu akaba ashakishwa na musaza we Thierry hitimana w'i nyabasindu mu rwanda barerewe mu bigo by'imfubyi bitandukanye Thierry hitimana yamwandikiye ibaruwa y'urukundo ruhebuje mukomeze muduhe amakuru mukomeze mudusange mudufashe gushaka agasaro kaburaga kugira ngo urunigi murutamirize muberwe mwishime naho ubutaha mugire amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana
abavandimwe banjye ni batatu ndimwe nabo kuri mama na papa ndarangisha umwana w'umukobwa witwa murekatete adera ndarangisha musaza wanjye witwa iyakaremye manweri rwose manu feredi impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda turagukeneye uze kuba umuryango wuzuye